ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti bamwanye mwabonye ikingura ikaze kuri radiyo yanyu mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe aha mu burundi abahinzi b'ibiti bivamo amavuta y'amamesa mu ntara ya rumonge bishimiye ko igihingwa cya pacuri kibafasha gutegereza umusaruro badashonje
hama ikigazi nacyo kikagirira akamaro iyo pacuri kuko ikipfuka kuko pacuri ikenera ahantu hari igitutu hapfukaye cyane hatashikirwa izuba rirenze umva byose biragifitaniye akamaro hica uburundi jean marie ni umuhinzi w'ibiti by'amamesa akaba yaritabiriye kubiteramo icyitwa pacuri inama mpuzamahanga women deliver ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu yarayishoje imirimo yayo i kigali leta y'u rwanda irahamagarira abanyarwanda bakiri mu mitwe yitwaje intwaro muri repubulika ya demokarasi ya kongo gutahuka mu mahoro naho mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu rwego rw'abagore nigeria yabimburiye amakipe y'afurika izi ni ingingo z'ingenzi amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane muri kumwe na thomas kamirindi mube hafi imikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu rwego rw'abagore yarayitangiye muri australia na nouvelle zelande ejo kuwa gatandatu zambia izahura n'ubuyapani ni ubwa mbere igiye mu gikombe cy'isi eugenia mukankusi aratubwira ingaruka zabyo intera ikipe y'igihugu ya zambiya imaze kugeraho yatumye abakobwa benshi bahagurukira siporo cyakora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri zambiya riranakora iperereza ku bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorwa n'abatoza b'ikipe ryahindanyije isura yayo cyakora byari ibyishimo byo ku rwego rwo hejuru ubwo iyi kipe y'umupira w'amaguru y'igihugu cya zambiya y'abagore izwi cyane nka copa queens yari igeze muri nouvelle zelande mu mikino y'igikombe cy'isi y'abagore ni inzozi zibaye impamo kuri iyi kipe mu gihe abayishyigikiye muri zambiya hose n'abari hanze y'iki gihugu biteguye kuba inyuma yayo abenshi mu bakinnyi b'iyi kipe baturuka mu miryango ikennye ibyo ikipe copa queens yagezeho byabereye abakobwa benshi inkingi ikomeye bishingikirijeho mu gihugu aho siporo imaze igihe kirekire yiganjemo abagabo Barbara Banda kapiteni w'iyi kipe y'igihugu y'abagore y'umupira w'amaguru ya Zambiya yanditse ubutumwa kuri WhatsApp ari muri Nouvelle Zelande avuga ko inzira yerekeza ku mupira w'amaguru mu buryo bw'umwuga itari yoroshye Banda yakuwe mu mikino y'abagore y'igikombe cy'isi nyuma yo kubwirwa ko atujuje ibisabwa amaze gupimwa bikagaragaza ko afite imisemburo yo ku gipimo cyo hejuru y'abagabo testosterone afurika y'epfo iratangaza ko ibihugu birenga mirongo ine bishaka kwinjira mu muryango BRICS eugene mukankusi arakomeza inama y'abakuru b'ibihugu bigize BRICS iteganijwe kuva tariki makumyabiri n'ebyiri kugeza ku ya makumyabiri n'enye y'ukwezi gutaha kwa munani ubu ikibazo ifite ni ukumenya umubare iryo tsinda ryifuza kugeraho kandi ku wuhe muvuduko iryo tsinda rizingiye kuri brezil uburusiya ubuhinde ubushinwa na afurika y'epfo rifite ibyo bibazo kuri gahunda y'inama y'abakuru b'ibihugu hashingiwe ku buryo leta zunze ubumwe za amerika zifatwa nk'iziyoboye isi uretse ibihugu makumyabiri na bibiri byasabye ku mugaragaro kwinjira muri brics nta mubare nk'uwo w'ibihugu wigeze wumvikanisha ko byifuza kuba abanyamuryango ba brics abayobozi ba afurika y'epfo bashaka ko brics iba inkingi y'iterambere ry'isi kandi argentine na irani arabiya saudite emira ziyunze z'abarabu cuba repubulika ya demokarasi ya kongo ibirwa bya komore gabo na kazakistan byose byagaragaje icyifuzo afurika y'epfo yahuye n'ihurizo mu bijyanye no kwakira iyo nama nk'igihugu cyasinye amasezerano y'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga cpi rwatanze manda yo guta muri yombi putine mu kwezi kwa gatatu byari kuba ngombwa ko ifata perezida w'uburusiya igihe yajya muri iyo nama kubera ibyaha byo mu ntambara uburusiya buvugwaho mu kuvogera ukraine uretse ko putine abihakana cyakora kuri uyu wa gatatu afurika y'epfo yemeje ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburusiya sergei lavrov azitabira iyo nama mu mwanya wa perezida ijwi rya amerika muri cameroon leta iravuga ko abashaka kwitandukanya nayo bashyize za bariyeri ku mihanda mu ntara byibura makumyabiri mu burengerazuba bw'igihugu baramagana icyo bita ihutaza rirengeje urugero rikorwa n'ingabo za guverinoma eugene mukankusi abo barwanyi bashinja ingabo za kameruni kuba zarishe abantu batari munsi ya makumyabiri na barindwi muri iki cyumweru gishize no gutwika amazu atari make igisirikare cya kameruni kirabihakana kandi kikabyamaganira ku bashaka kwitandukanya amajyaruguru y'uburengerazuba ni imwe mu ntara ebyiri zikorerwamo cyane n'abashaka kwitandukanya ni akarere karamo ibigori ibirayi ibishyimbo umuceri n'ibindi bihingwa bigemurwa mu mijyi minini ya kameruni amatungo yo muri ako karere agurishwa mu gihugu hose no mu masoko yo mu gihugu bituranye cya nigeria cyakora abategetsi muri guverinoma bavuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi by'umwihariko abacuruzi basibiwe amayira ku buryo badashobora gusohoka cyangwa kwinjira muri iyo ntara abarwanyi bavuga ko bashyizeho za bariyeri bakumira ingabo za santarafurika kugira ngo zitinjira zigatwika amazu kandi zikica abasivile abashaka kwitandukanya bavuga ko ingabo za guverinoma ya kameruni zishe nta kurobanura abantu makumyabiri na barindwi mu cyumweru gishize kandi ko bataye muri yombi cyangwa bakica urubozo abasivili banze guha amakuru igisirikare ku bijyanye n'aho abitandukanyije baherereye umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch wareze impande zombi igisirikare n'abarwanya ubutegetsi ihohotera mu bibazo bijyanye n'abashaka kwitandukanya muri kameruni ejo kuwa kane ubwongereza bwafatiye ibihano abantu cumi na batatu n'ibigo by'imari muri repubulika ya santarafurika mali na sudani bafite aho bahuriye n'umutwe w'abacanshuro w'abarusiya wagner eugene mukankusi arakomeza nanone guverinoma y'ubwongereza yavuze ko yongeye abayobozi b'umutwe wa wagner ku rutonde rwabwo rw'ibihano mubashinja ubwicanyi n'iyicarubozo muri mali muri santarafurika no guhungabanya amahoro n'umutekano muri sudani ibi bihano bije nyuma y'ibyumweru prigozine yigometse mu burusiya bigateza ibibazo ku maherezo y'igisirikare cya wagner n'ibikorwa by'ubucuruzi mu bihugu harimo na santarafurika constantin pikaryov uri mu bashya bafatiwe ibihano imitungo ye mu mabanki yo mu bwongereza yafatiriwe kandi abujijwe kugira aho atemberera mu bihugu by'amahanga ni umujyanama ukomeye wa prigozine akaba n'umuyobozi w'ibikorwa bya wagner muri santarafurika byavuzwe mu itangazo rya guverinoma y'ubwongereza mu bandi bafatiwe ibihano harimo vitali perfilov muri santarafurika na alexander malodetko ubwongereza buvuga ko ari umufasha wa hafi wa prigozine hakiyongeraho ivan maslov umuyobozi wa wagner muri mali muri sudani ubwongereza bwongeye mu bafatiwe ibihano michael potepkin bavuga ko yifatanije n'umutwe w'abacanshuro wagner akaba n'umuyobozi w'isosiyete y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mroy gold iyi ni imwe mu masosiyete atatu guverinoma y'ubwongereza yavuze ko yafatiye ibihano muri sudani bitewe no kuba yarafashije wagner akanahungabanya amahoro n'umutekano muri sudani ubwongereza bwavuze ko mroy gold yatumije ibikoresho harimo intwaro z'akajugujugu n'amakamyo ya gisirikare
eugenie mukankusi urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi nshuti zacu ni kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri youtube instagram na facebook kuri voa radiyo yacu ndetse no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu inama mpuzamahanga women deliver ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu yo gusuzuma aho isi igeze mu rwego rw'uburinganire hagati y'abagabo n'abagore yaberaga i kigali yaraye irangije imirimo yayo mugenzi wacu asumta kaboyi yakurikiranye imihango yo kuyisoza araduhiye inkuru iyi nama yafatiwemo imyanzuro igera kuri itandatu irimo ko hashyirwaho umugambi wo gusaba ko habaho uburinganire mu gusaranganya ibiribwa hagati y'umugabo n'umugore byifujwe ko kandi umugore ndetse n'umukobwa barushaho kugira uburenganzira bw'umubiri wabo muri iyi nama abagore bayitabiriye bagiye bagaragaza ko hari ubwo umugore akoreshwa ibyo atifuza ku mubiri we batanze ingero ko abagore benshi batagira ijambo ku byerekeranye n'amabanga y'abashakanye bityo abagore bitabiriye inama bandura ko bagomba kugira uburenganzira ku mubiri yabo ishami rya loni ryita ku baturage finiwapu rivuga ko abagore bagera kuri mirongo ine na babiri ku ijana batagira ijambo ku bijyanye n'urubyaro ndetse n'imibonano mpuzabitsina ikindi iyi nama yasabye ko umugore yagira ubushobozi ku rwego rw'imari kugira ngo ashobore kuzamuka nka musaza we mu biganiro byatangiwe muri iyi nama hagaragajwe ko iyo abagore bagize imishinga isaba ko bashaka inguzanyo muri banki hari ubwo izo nguzanyo batazihabwa kuko basanze ari abagore muri uru rwego hifujwe ko hajyaho ibigega byo gufasha kurwanya babangamira uburenganzira bw'abagore impirimbanyi z'uburenganzira bw'abagore zifuje kandi ko abagore bagomba guhabwa imbaraga mu kubabonera ibiribwa abari muri iyi nama ya gatandatu ku buringanire basanga ikibazo cy'ibiribwa gikwiye gufatwa nk'uburenganzira bw'umugore n'umukobwa kandi bigasaranganywa hitawe ku buringanire impuguke mu by'imirire polina mavumo uvuka muri zimbabwe avuga ko kuba umugore atarabona ifunguro rihagije ari ugutsindwa kw'abafata ibyemezo hamwe no guhabwa ibiribwa bihagije iyi mpuguke isaba ko abagore bafashwa kugera ku mari bityo bagashobora kwihaza mu biribwa ikibazo cy'uburezi bw'umwana w'umukobwa ni kimwe mu byavuzweho cyane muri iyi nama bamwe mu batanze ibiganiro bavuze ko mu bihugu bitari bike umukobwa akibuzwa uburenganzira bwo kwiga nka shabana bazishi raziki ni umuyobozi w'ishuri ryitwa sora ryo muri afghanistan hashize imyaka ibiri umugore n'abana b'abakobwa babarirwa muri magana abiri bakiriwe n'u rwanda aho bakomereje amashuri uyu muyobozi avuga ko hakenewe imbaraga kugira ngo abana b'abakobwa bo muri afuganistani babone amashuri kuko bameneshejwe n'abatalibani mu gihugu cyabo umukuru w'igihugu cya senegali waje muri iyi nama yemeye ko igihugu cye cyazishyurira muri kaminuza abana b'abakobwa ijana na mirongo itanu bakomoka mu gihugu cya afuganistani bamwe mu bagore bitabiriye inama bagiye bajya hirya no hino gusura amashyirahamwe y'abagore ishyirahamwe ryita ku bagore n'abakobwa bafashwe ku ngufu mu gihe cya jenoside ni rimwe mu byagaragaye abitabiriye inama y'i Kigali ibyo bagerageza gukora madamu mukasarasi goderivu uyobora avuga ko bakuye inyungu kuri iyi nama byakiriye neza ku buryo harimo abiyemeje kuzadufasha kurihirira abana batagiye muri univerisite bagashobora kujyayo harimo n'abavuze ko tuzakomezanya ku buryo twubaka wa muryango wa sevota uganisha kuri insititi y'amahoro kuko niba tuganisha ko tugomba kubaka insititi y'amahoro hariya ku kamonyi ikabamo na mize y'abagore ikabamo n'ibikorwa bijyanye no gukomeza gukiza abantu ihungabana kubihungabana n'ibikira minisitiri w'uburinganire w'u rwanda profeseri jeannette bayisenge niwe wasoje iyi nama ku mugaragaro akaba yasabye ko imyanzuro yafatiwe muri iyi nama yaherekezwa n'ibikorwa commitments which are not followed by action cannot fulfill our promise to build a more aragira ati amagambo adaherekejwe n'ibikorwa ntashobora gutuma tugera ku ntego twiyemeje yo kubaka ahazaza heza kandi harangwa uburinganire ku binyejana bizadukurikira mureke twese turangwe no gusobanura ibyo dukora ku bo dushinzwe u rwanda rukomeye ku ihame ryarwo ryo guha umugore ubushobozi kandi twiteguye gukorana n'abandi kugira ngo bitange umusaruro mureke tuve hano twiyemeje kurushaho gufatana urunana duharanire isi irimo ubutabera kandi ya bose aho uburinganire atari inzozi gusa ahubwo ari ukuri ku bagore n'abakobwa but a reality for all women and girls iyi nama yitabiriwe n'abantu basaga ibihumbi bitandatu bavuye mu bihugu ijana mirongo irindwi byo ku isi abandi bagera ku bihumbi magana abiri bayikurikirana bakoresheje iyakuri asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali leta y'u rwanda irahamagarira abanyarwanda bakiri mu mitwe yitwaje intwaro muri repubulika ya demokarasi ya kongo gutahuka mu mahoro byavugiwe ejo ku wa kane mu kigo cya mutobo mu ntara y'amajyaruguru mu muhango wa komisiyo ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare yashubije mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi mu mitwe yitwaje intwaro iri mu mashyamba ya kongo gloria tuyishime yari mutobo ejo yakurikiranye iyo mihango
ni igikorwa cyari cyitabiriwe n'inzego zitandukanye zirimo iza gisirikare iza gipolisi minisiteri zitandukanye zirimo ubutegetsi bw'igihugu minisiteri y'ububanyi n'amahanga abahagarariza ambasade zitandukanye mu rwanda imiryango mpuzamahanga n'abandi ni igikorwa cyaranzwe n'ubuhamya bw'abahoze mu mitwe yitwaje intwaro mu mashyamba ya kongo gutanga indangamuntu ku baturage basoje amahugurwa imbwirwaruhame z'abayobozi batandukanye ubusabane n'ibindi komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezerana no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare niyo yasubije mu buzima busanzwe abari abarwanyi mirongo icyenda na babiri bari mu cyiciro cya mirongo itandatu n'icyenda bari bibumbiye mu byiciro bitatu aribyo abari abasirikare mu mitwe itandukanye nka mrst fdlr senede n'indi abari barakatiwe n'inkiko bahawe imbabazi na repubulika ya demokarasi ya kongo n'ababanaga n'abo basirikare harimo abagore babo n'abandi bamwe mu ijwi ry'amerika yaganirije basubijwe mu buzima busanzwe batubwiye uburyo bagejejwe mu gihugu sanzubukire felicien yasubijwe mu buzima busanzwe yari afite ipeti rya generale major mu gisirikare cya cnld yari ashinzwe ibikorwa by'imyitozo ya gisirikare yakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge imyaka itanu y'igifungo gusa aza guhabwa imbabazi na perezida wa repubulika amaze muri gereza ya nyarugenge kimwe cya kabiri cy'igifungo ni ukuvuga imyaka ibiri n'igice nyuma aza kuzanwa muri iki kigo cy'amahugurwa cya mutobo bwanasanze ubukire wafashwe n'igisirikare cya leta ya kongo avuga ko atari kwibwiriza gutaha kuko yumvaga ko leta y'u rwanda ari umwanzi twumvaga ko ari leta abaturage batishimiye eh, tukumva ko ari leta ivangura eh, tukumva ko ari leta eh, itsikamira abaturage Eh, tukumva ko ari leta eh, itarimo uburenganzira bwa muntu gusa nanone uyu mugabo kuri ubu wabaye umuturage w'u rwanda nyuma y'amahugurwa amaze amezi ane bahabwa ndetse n'amarangamuntu bahawe yabwiye ijwi rya amerika ko yitandukanije n'imyumvire mibi ikintu cya ndi umunyarwanda nta- nta kibazo cyane kuko umuntu aba avuga ati nditegura kujya mu rwanda kujya gutera ndi umunyarwanda ntago iriyo ariko hano nicyo kintu bibandaho ikintu cyo kuvuga ngo ndi umunyarwanda munyaneza anastase nawe yari mu basirikare bakuru muri uyu mutwe wa cnld ubwiyunge yafashwe mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi ariko akaba yaranabaye mu mutwe wa fdlr urwanya ubutegetsi bw'u rwanda kugeza ubu ndicuza kuba naratinze gutaha kugeza ndetse aho ndinda gufatwa kuko ubu ngubu abambanjirije bagiye baza bizanye bo rwose nta kibazo bafite ntibarinze no gufunga Nta- nta muntu n'umwe bikibamo ntawe ubyitayeho uretse kuba aba barangirije amahugurwa yabo mu kigo cya mutobo barahawe amasomo atandukanye arimo ayo gukunda igihugu bigishijwe kandi n'imyuga itandukanye irimo ubudozi ubuhinzi ubukanishi ibyerekeranye n'amashanyarazi n'ibindi bamwe mu bafashe ayo masomo y'imyuga barimo uwera mariya w'imyaka mirongo ine wasobanuriye ijwi rya amerika ko yishimira kuba yarahawe amahirwe mashya y'ubuzima nimara kuva hano nzakomeza ndode ndebe ko nakwiteza imbere ndihira abana mu mashuri ndebe ko nagira ngira icyo nageraho nyine cyamfasha mu buzima bwanjye n'ubw'abana banjye uyu mugore w'abana icumi na none akavuga ko mu kugira ngo umwuga we utange umusaruro hazabaho gufatanya n'abaturage basanzwe bisaba yuko bakomeza baka- aba- abakoze umwuga wo kudoda mbere bakomeza bakanyegera nyine bakanyunganira kandi nanjye nyine ngakomeza kugira ngo ngire icyo nageraho umuyobozi mukuru wa komisiyo ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi nyirabineza valeri yatangaje ko mu masomo abahoze mu barwanyi bahabwa harimo n'ay'uburere mboneragihugu abafasha guhindura imyumvire bahabwa ibiganiro birimo amasomo y'uburere mboneragihugu cyangwa civic education ayo masomo akabafasha kumenya neza gahunda za leta kandi akabakangurira guhindura imyumvire bityo bagafatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu cyacu minisitiri w'ubutegetsi musabyimana jean claude niwe wari umushyitsi mukuru muri iki gikorwa mu butumwa yagejeje ku basubijwe mu buzima busanzwe bari mu cyiciro cy'abahawe imbabazi na perezida kagame yavuze ko nubwo bazihawe batahanaguweho icyaha ku bahawe imbabazi na perezida wa repubulika turabasaba guha agaciro gakomeye imbabazi za kibyeyi mwahawe n'umukuru w'igihugu bityo muzabane neza n'abo mugiye gusanga mu miryango nyarwanda kandi mwirinde icyo ari cyo cyose cyatuma imbabazi mwahawe zivanwaho kuko nabyo birashoboka turabasaba kuzirikana ko nubwo mwahawe imbabazi mutahanaguyeho bityo rero mugomba kwitwara neza aho mugiye Uyu mu- uyu muyobozi kandi yijeje ubufasha hagati y'abo baturage ndetse n'ubuyobozi ari naho yatangaje ko bose uko ari mirongo icyenda na babiri kuri ubu bamaze kwishyura ubwisungane mu kwivuza basabye kuzashyiraho akabo ubutegetsi bw'u rwanda bwasoje buhamagarira abaturage kubwira bagenzi babo bari mu mashyamba ya kongo gutaha imibare ya komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abarwanyi igaragaza ko abari abasirikare basubijwe mu buzima busanzwe bari mirongo itatu harimo abagore batanu mu bahawe imbabazi na perezida w'u rwanda bari cumi n'icyenda barimo umugore umwe naho abasivili bari mirongo ine na batatu barimo abagore cumi na bane twagerageje kuvugana na bamwe mu bayobozi bari bateguye iki gikorwa ngo batubwire ibya bwana sankara uherutse nawe guhabwa imbabazi na perezida wa repubulika impamvu atabonetse muri iki gikorwa badusubije ko we atigeze yitabira aya mahugurwa kimwe n'abandi gloria tuyishime imutobo mu karere ka musanze mu majyaruguru y'u rwanda radiyo ijwi rya amerika noneho tujye mu burundi abahinzi b'ibiti bivamo amavuta y'amamesa mu ntara za nyanza lake na rumonge bishimiye ko igihingwa cya pacuri batera mu mirima yabo kibafasha kurindira umusaruro batarasonza ariko igiciro cyo ku kiro cya pacuri kiracyari gito ni inkuru ya radiyo ijwi rya amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi turayisomerwa na tiyarive ndayishimiye uri i kigali mu rwanda intara y'imbo na cane cane mu makomine ya rumonge na nyanzarake abahaba benshi batunzwe n'uburimyi bw'ibigazi aho hambere mu matongo nka yose wasanga ateyemwo ibigazi bikaba ari navyo byatunga umuryango kuko atakindi barima nyenitongo yahitamwo kurikotesha bakamuha amahera icarimwe canke akajara c'ibigazi akenga amavuta hanyuma akayadandaza akabona kwikenura mu tundi twankenerwa mu muryango vyarashika kubera ubukene umurimyi agahombesha umurima wiwe na cane cane iyo yahuye n'ingorane giturumbuka ibyo bavyita umugwazo mu murima w'ibigazi nta kindi kintu wahatera ariko haraheze imyaka itanu ishirahamwe eraga rikorera inyanza rake rizanye igiterwa kimeze nk'icatsi kibana n'ikigazi kubw'abarimyi b'ikigazi b'ikabunga muri nyanza rake ico giterwa citwa pacuri caje hageze ubu mu mirima y'ibigazi usanga baragiteye hije uburundi jamari ni umurimyi w'ibigazi akaba yaritabye akamo ko kubiteramo pacuri ati kirafasha umurimyi w'ibigazi icyo giterwa cya mbere akamaro gifise cya pacuri ni igiterwa cy'icyatsi ni igiterwa gishobora kumara imyaka ine kiza gusaza mu myaka ine icyo giterwa rero kirafise akamaro cyane mu gihe munsi y'ikigazi atakindi giterwa ushobora kuhatera hama icyo giterwa cya pacuri kikaba cyo kihaba nacyo ni mu gihe mu kurindira yuko uronka umwimbu hejuru w'ikigazi munsi naho ukabanda ushishikara uronka amafaranga ukuye mu icyo giterwa cya pacuri baribinga marite w'ikabunga inyanza rakati ntitukirimirira ibigazi kubera pacuri kera ibigazi byadusaba uburyo bwinshi kugira ngo tubibagarire no kubirimirira ariko kuva aho pacuri iziriye mu buryo bwo korohereza ibyo bigazi urumva tuca turimamwo iyo pacuri iyo pacuri urumvika idufasha korohereza wa murima wacu ya matongo yacu y'ibigazi urumva wa muntu afite ibigazi wa mutari yakoresha mu kurimirira bya bigazi urumva hamaze kurimwa pacuri wa mutari ntaba akiwukoresha ubwo burimyi rero butuma ukoresha umwavu umwe ku biterwa byose ntabwo dutabiza ino angere y'ikizungu dutabiza amase y'ikirundi rero wa mwavu dutabije pacuri urongera ugakora no ku bigazi kabiri kubera tuguma tubagarira nashaka ikigazi kibana kigira nti kihanezerererwa ibyo biterwa rero ni magiriranire nk'uko byemewe wa na Ecu Burundi Jean Marie w'inyanza rake yarimye mu bigazi byiwe igiterwa ca pacuri ubwa mbere ikigazi kiragirira akamaro pacuri na pacuri ikagirira akamaro ikigazi kuko munsi hacaguma habona hamererwa neza kirimirirwa haguma hameze neza ikigazi naco kirirwa neza kica kirose nkukubagarira ico giterwa c'ikigazi hama ikigazi naco kikagirira akamaro iyo pacuri kuko ikivuka kuko pacuri ikenera ahantu hari igitutu hapfukaye cane hatashikirwa izuba rirenze umva vyose birafitaniye akamaro none pacuri ifitiye akamaro gaki abayirima ico giterwa kimara imyaka ine waragiteye kandi waha amababi yaco wongera uyashora toyi bonito afise ibigazi yateyemwo pacuri jewe nkibitera bwa mbere ntangwe kwimbura nibaza ko nza kuharonka nk'ibiro amajana ane canke atanu mugabo nza mbona ndusize ku munzane ndaronsa itoni umva maze kuronka itoni ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu biba vyinjiye aho rero narashimye ndakenguruka no mu muryango barakenguruka barumwete alphonse Alphonse nawe w'ikabunga amahera ya pacuri yayaguzemwo ibitungwa ubisanzwe uh, pacuri kuva aho tutabwe kwirimira aha iwacu ku mutumba gisenga akarusho karahabonetse amafaranga twarayironse yavuye muri pacuri ndashika n'ahantu nguramwo agatungwa k'ingurube n'impene ivuye muri pacuri tutibagiye gusahiriza nko kurihira abanyeshuri minivare no kurondera ifungurwa nubwo abarima pacuri babishizemo umwete barasaba ko ibihingurwa muri ico catsi vyogaruka nabo bakabigura bumva ko ari amavuta amoga neza ariko ntibarayabona jean claude nyawakira icegera c'uwo urongoye uruganda rwa eraga yishura ati by'ukuri muri pacuri hahingurwamwo amavuta ayo mavuta nayo tuca tuyashora hanze hakavamwo icyo twokwita amaparufe mu gifaransa rero abarimyi abenegihugu b'imakamba ayo mavuta ntibashobora kuyaronka kuko ntaco boyakoza ayo mavuta ntiyagenewe ko abantu bayisiga canke ngo bayarye yagenewe ko ashorwa hanze hakaza amafaranga mvamakungu aza gufasha mu iterambere iterambere ry'igihugu basaba kandi ko igiciro ku kiro c'amababi ya paturi cokongerezwa jean claude nyawakira asaba ahubwo abarimyi b'ibigazi gukurikirana neza igitegwa ca paturi kugira ngo umwimbu ube mwinshi haba ku bigazi canke kuri ico gitegwa kugira ngo bagurishe menshi
ijwi ry'amerika tujye mu bushinwa henry kissinger wigeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika ari mu ruzinduko rutunguranye i beijing mu gihe ibihugu byombi birebana ay'ingwe henry kissinger yayoboye diplomasi ya amerika kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatatu kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na karindwi kuri ba perezida richard nixon na gerald ford bombi kandi yanababereye umujyanama mu by'umutekano kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'icyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatanu mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na rimwe kisinja yagiranye imishyikirano ya rwihishwa n'ubushinwa byaje kuvamo uruzinduko rwa mbere na mbere rw'umukuru w'igihugu cy'amerika mu bushinwa perezida nixon mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri nibyo byavuyemo kandi ko leta zunze ubumwe za amerika ikura ubushinwa mu kato kuva icyo gihe kissinger ubu ngubu ufite imyaka ijana y'amavuko yakomeje umubano n'abayobozi b'ubushinwa no kungura inama abashoramari b'abanyamerika ku bushinwa televiziyo ya guverinoma y'ubushinwa cctv yatangaje kuri uyu wa kane ko kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na rimwe kissinger yagendereye ubushinwa inshuro zirenga ijana muri uru ruzinduko perezida Xi Jinping yakiriye kuri uyu wa kane kisinja mu cyumba kisinja yahuriyemo n'uwari minisitiri w'intebe w'ubushinwa zuen lai mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na rimwe yamubwiye ati ntituzigera twibagirwa inshuti yacu yo kuva kera n'umusanzu wanyu winjiye mu mateka mu guteza imbere umubano n'ubucuti hagati y'abaturage b'ubushinwa n'abanyamerika kandi byahinduye n'isi yose kisinja nawe yashimiye perezida Xi Jinping ko yamwakiriye maze yungamo ati umubano w'ibihugu byacu byombi uzaba inkingi y'amahoro ku isi ejo bundi kuwa kabiri kisinja yari yaganiriye na minisitiri w'ingabo w'ubushinwa general li shangfu nuko aramubwira nk'uko shinwa ikigo ntaramakuru cya leta y'ubushinwa ibivuga ati mu isi y'iki gihe ibibazo n'amahirwe birabangikana leta zunze ubumwe za amerika n'ubushinwa bari bakwiye kwirinda kutumvikana no kwitiranya bino cyangwa biriya kubana mu mahoro no gukora uko bashoboye kose kugira ngo badakocorana amerika yafatiye ibihano lishangfu kubera kugurisha intwaro mu burusiya birimo ko adashobora kubona viza y'amerika henry kissinger yahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe nobel mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatatu kubera uruhare yagize mu mishyikirano yo kurangiza intambara ya leta zunze ubumwe za amerika muri vietnam urugendo rwe mu bushinwa ruhuriranye n'urwa john kerry intumwa yihariye ya perezida wa amerika joe biden ku bibazo by'ihindagurika ry'ibihe rukurikiyeyo kandi urwa minisitiri w'imari janet yellen n'urwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga anthony blinken mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda imikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu rwego rw'abagore yatangiye ejo muri australia na nouvelle zelande ni ubwa mbere ibihugu bibiri biyakiriye ku mikino ya mbere yabimburiye iyindi ejo kuwa kane nouvelle zelande yanditse amateka itsinda norvege igitego kimwe ku busa australia nayo yatsinze repubulika ya ireland igitego kimwe kuri zeru afurika ihagarariwe n'amakipe ane maroc nigeria zambia na afurika y'epfo ejo kuwa gatandatu zambia izahura n'iy'ubuyapani saa cyenda nyuma ya saa sita ku masaha yo mu burundi no mu rwanda naho kuri iyi saha nigeria irimo irakina na canada ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti muduteze amatwi aha niho amakuru twabateguriye kuri iyi saha ahumurije mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira nyine radiyo yanyu none rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama